iyi mwumva ni ijwi ry'amerika mwaramutse neza nshuti banywanyi muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo amakuru tuyahereye ku yo hirya no hino ku isi twayateguriwe kandi turayagezwaho na aloyizi bigirimana muramutse edi namwe muduteze amatwi muri aka gatondo muri afurika jerry lawrence yahoze ari perezida wa ghana yarashinguranywe iteka ejo ku munsi wa gatatu mu gihugu ciwe perezida wa ghana nana akufo ado yavuze ko nyakwigendera jerry lawrence yari umutegetsi yari afise igikundiro kandi yari umugabo w'ijunja n'ijambo amenyesha ko arico gituma ivyumviro vyiwe n'imigambi yaharaniye mu buzima bwiwe bwa politike byashyizwe mu ibwirizwa shingiro rigira kane ry'igihugu ejo kuwa gatatu nyene leta ya zimbabwe yarafubanye iteka abashikiranganji bayo babiri hamwe n'umutegetsi wo mu gisata c'amabohero bishwe na covid cumi n'icenda gushika ubu leta ya zimbabwe imaze gutakaza abashikiranganji bane bahitanywe n'uwo mugera batatu muri bo bafuye muri uku kwezi hamwe n'abantu barenga igihumbi bafuye mu gihugu dr pamela magande umukuru w'ishyirahamwe ry'abaganga muri zimbabwe avuga ko igwirirana ry'uwo mugera ryatewe n'uko abantu bijajaye baja mu bihe vy'iminsi mikuru yo kunezerwa bakoranira hamwe batubahirije amategeko no kwambara udufuka munwa muri tanzania perezida john pombe magufuri yaragabishije umushikiranganji wiwe w'amagara y'abantu kutihutira kwakira urukingo rwa covid cumi n'icyenda avuga ko izo nshansho zishobora kuba zidakora canke atari nziza ku magara y'abanyagihugu magufuri yategetse umushikiranganji wiwe kuzokwemeza urucanco urwo ari rwo rwose ari uko rwabanje kwemezwa n'abahinga bo mu gihugu ca tanzania leta z'ubumwe za amerika iri kwiragabisha abanyamerika kwirinda kugendera icyo gihugu kuko ngo kiri ku rugero rwa kane rwo kugabisha abashingamateka muri repubulika ya demokarasi ya kongo ejo ku munsi wa gatatu baremeje itegeko rikura umushiranganji wa mbere silvestre irunga irunkamba ibi bigiye guha perezida felix cisekedi intsinzi aho ariko yigizayo umugwi w'abanywanyi b'uwo yasubiriye bari kumwe mu runani kandi bariko baramunaniza gutwara ariko irunga irukamba yariyamirije iyo ngingo kandi n'umushingamateka francois nzekuye wo mu mugambwe ushigikiye uwahoze arongoye ico gihugu joseph kabila yavuze ko umushiranganji wa mbere atariko aratanga imihoho hano muri amerika leta ya joe biden yarabaye irahagarika mu kiringo cy'ukwezi ibihano leta ya trump yafatiye abahuti bo muri yemen umuhari w'abaroberi ushyigikiwe na irani iyi ngingo yakiriwe neza n'ishyirahamwe mpuzamakungu onu hamwe n'amashyirahamwe y'abagiraneza leta ya amerika iriko irihweza ingingo yafashwe mu minsi ya nyuma y'uwahoze ari perezida donald trump yo kwita abahuti umuhari mpuzamakungu w'iterabwoba onu hamwe n'amashyirahamwe atanga imfashanyo muri yemeni afise ubwoba ko kwita uwo murwi uko bishobora gutera inzara ku banyagihugu babeshejweho n'imfashanyo hamwe n'imiti iva hanze leta z'ubumwe za amerika ishikiriza ko izosubira mu masezerano ya nikirere na irani igihe ico gihugu kizoba carubahirije ivyo ciyemeje umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu wa amerika anthony blinken yabishikirije ejo ku munsi wa gatatu yavuze kandi ko bishobora kuzofata igihe kirekire gushika amatohoza y'uko vyakurikijwe arangiye umushikiranganji blinken yemeje ko perezida joe biden afise ishaka ryo gusubira muri ayo masezerano ariko ntiyemera ko amerika ariyo ikwiye kubanza kwerekana uruhara rwayo
aloyizi bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi n'inshuti zacu mu burundi twumvikana ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe naho mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'amerika no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose amakuru yo mu biyaga bigari impunzi z'abarundi zigera kuri magana arindwi na mirongo itandatu zasubiye iwabo zivuye mu nkambi ya mahama iri mu burasirazuba bw'u rwanda kuri uyu wa gatatu kugeza ubu impunzi z'abarundi zatashye zivuye mu rwanda zirarenga ibihumbi icumi turaryohewe cyane turanezerejwe n'ukuntu tuvuye mu gihugu atari cyacu bikaba binababaje kumara imyaka itanu yose kandi mu gihugu cy'iwabo umunezero urumva ko ari ntangere ntabwo ndabuze uko ndabivuga uwo ni umwe mu barundi bari barahungiye mu rwanda baraye batashye mu gihugu cyabo naho mu gihugu cya uganda hatangijwe igeragezwa ry'umuti uvura virusi ya korona wakozwe hifashishijwe imiti gakondo ayo makuru n'ayandi ni mu kanya n'imujye kure y'amaradiyo yanyu amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari muri uganda hatangijwe igeragezwa ry'umuti uvura virusi ya korona wakozwe hifashishijwe imiti gakondo uwo muti wakozwe n'impuguke zo muri kaminuza ya makerere bafatanije n'ibitaro bikuru bya murago inkuru irambuye twayiteguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ignatius bahizi uyu muti wiswe UBV 01N watangiye kugeragezwa ku bantu kureba niba wavura COVID-19 wakozwe hifashishijwe ibimera bya gakondo iri geragezwa rizabera ku ivuriro rikuru rya Murago hano mu mujyi wa Kampala kandi abantu basaga ijana nibo bagiye gutangirirwaho ukurikije minisitiri ushinzwe amagara y'abantu Jane Ruth Aceng ubushakashatsi kuri uyu muti bwatangiye mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize icyorezo cya COVID kimaze kugera muri Uganda Dr Nambatya Grace Cheyune wo muri kaminuza ya Makerere niwe watangije ubushakashatsi kuri uyu muti ati uno munsi turi ahangaha gutangiza igerageza ry'umuti gakondo twakozeho ubushakashatsi aha dushaka kumenya ko udafite ingaruka mbi ku buzima no kumenya ko ushobora gukiza abantu twizeye ko uyu muti niwemezwa uzafasha igihugu mu rugamba rw'icyorezo cya covid 19 dr bruce kirenga ni ukuriye itsinda ry'impuguke zigiye gukora ibipimo kuri uyu muti no kwemeza niba koko ushobora kuvura covid 19 izi mpuguke zirimo abaganga bavura indwara zo mu bihaha n'ibindi bice by'umubiri byo virusi ya korona ikunda kwibasira kandi zizakorana n'abaganga bari ku isonga mu kuvura uburwayi bwa covid 19 mu gihugu The testing of products in humans is a long and rigorous process.
Kugerageza imiti ku bantu bifata umwanya muremure cyane kandi bigaca mu nzira zikomeye. Hari inzego enye bicamo. Mbere y'uko dutangira kuwugerageza ku bantu, umuti ubanza kugeragezwa ku nyamaswa kumenya ko udafite ingaruka ku binyabuzima, hanyuma ukanageragezwa ku bantu batarwaye. Ibyo byose byarakozwe mu mezi munane ashize. twasuzumye ibipimo byakorewe ku nyamaswa tuganira n'abantu bari basanzwe bawukoresha nk'umuti gakondo ibyo twagezeho rero byatwemeje ko uyu muti wagera kuri uru rwego rwo kuwugerageza no ku bantu barwaye ubu dutangiye urwego rwa kabiri rw'igerageza kenshi ibice mirongo itandatu ku ijana by'imiti tugerageza ntabwo birenga kuri uru rwego dusanga idakora twizeye ko uwo uzarenga ahangaha ukemezwa nk'umuti what we are going to undertake. Almost 60% of the products that are brought to us don't survive.
ubushakashatsi bwatangiriye mu turere dutandukanye twa uganda aho igiti gikoreshwa kimera cyane kandi abaturage baho bari basanzwe bagikoresha nk'umuti gakondo kuvura indwara zitandukanye bityo ibyo kwemeza ko waba udafite ingaruka mbi ku bantu birazwi kuko abantu bari basanzwe bawukoresha ikindi kandi igerageza ku nyamaswa nk'uko bisabwa mbere y'uko umuti ugeragezwa ku bantu naryo ryararangiye nahamagaye intumwa y'umuryango w'abibumbye wita ku magara y'abantu ku isi muri uganda dr yonas tegen mubaza niba hari impungenge bafite kuri uyu muti yansubije ko bemera kandi bakizera ubushakashatsi bukorwa n'impuguke zo muri uganda kandi ko bakurikiranira hafi ibijyanye n'uwo muti ukiri ku rwego rugerageza ati turaza kuba dukurikiranira hafi iby'uyu muti tunejejwe n'uko batwemereye ko bazakurikiza ibisabwa byose kugira ngo umuti ube watangira gukoreshwa kuvura abantu kandi natwe tuzaja tubaha ibitekerezo byacu ariko mwibuke ko urwego uwo muti ugezeho ari urwo kuwugerageza ntabwo leta yavuze ko uvura ahubwo byerekana ko hari ikintu gishobora gukora ubwo rero ibipimo akaba byatangiye kureba niba gishobora gukora ibyo gikekwaho birimo gukorwa n'impuguke zabizobereyemo zagiye zikora ubushakashatsi butandukanye kandi zinagiye gukora igeragezwa ry'uyu muti ibizava muri iryo gerageza bizasuzumwa n'abandi mbere y'uko byemezwa mu ijambo ry'atangiza igerageza ry'uwo muti perezida wa uganda yoweri museveni yavuze ko atagishobora kwihanganira abantu bicara bagategereza ko abongereza n'abanyamerika babashakira ibisubizo by'ibibazo byabo kuko asanga ari imyumvire y'igikoroni yavuze ati afurika ifite ibyo ikeneye byose ku buryo idakwiye kubija gushakira ahandi ibisubizo by'ibibazo ifite mu gihe abaturage barimo gupfa si ubwa mbere uganda ikora ubushakashatsi mu rwego rw'imiti n'inkingo zivura no gukingira indwara zitandukanye impuguke kuri kaminuza ya makerere zagiye zifasha mu bushakashatsi ku miti itandukanye ivura malariya kandi mu wa bibiri na cumi na gatanu zafashije mu gukora utumashini dupima ebola hamwe n'umuti wo kuyikingira ukurikije minisiteri ishinzwe amagara y'abantu mu gihugu abantu bakabakaba mu bihumbi mirongo enye nibo bamaze kwandura virusi ya covid cumi n'icyenda kandi ikaba imaze guhitana abasaga magana atatu ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
abakora mu nzego z'ubuzima mu rwanda baragaragaza impungenge ko abandura icyorezo covid 19 bashobora kwiyongera mu gihe abaturarwanda bakomeza kudohoka ku ngamba zo kwirinda barazishingira ku byabaye mu ijoro ryo kuwa kabiri mu mpande zitandukanye z'igihugu nyuma y'aho u rwanda rutsindiye togo mu marushanwa ya cyani ari kubera mu gihugu cya kameruni byateye abatari bake guhita birara mu mihanda bishimira intsinzi batitaye ku ngamba zo kwirinda icyorezo i kigali tubibaze umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa
uku niko byari byifashe mu bice bitandukanye i kigali mu murwa mukuru w'u rwanda ahagana saa tanu z'ijoro rubanda bishimiraga intsinzi y'ikipe y'igihugu amavubi ni mu marushanwa nyafurika ahuza abakinnyi bakina imbere mu bihugu byabo cani aya marushanwa arabera mu gihugu cya kameruni aho u rwanda rwatsinze togo ibitego bitatu kuri bibiri rugahita rubona itike yo gukomeza muri kimwe cya kane cy'amarushanwa ibyishimo byinshi byateye abantu kwirara mu mihanda bavuza induru icyariguma mu rugo nk'ingamba yo guhangana n'icyorezo covid cumi n'icyenda mu mujyi wa kigali gihinduka guma mu muhanda byageze n'aho inzego z'umutekano zibura icyo zibikoraho kuko ahubwo bamwe basabaga kubafungurira amasitade bakarara babyina bishimira intsinzi ibyo guhana intera kwambara udupfukamunwa n'ibindi byasaga n'ibitabareba kugeza no mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu hari abari bagifite amavunani bakavuga ko ari intsinzi babonye batunguye bataherukaga kwishima njyewe n'ubu navunitse tu ndi gucumbagira kubera gufana ikintu twari twiteze si njye nyine n'abantu bose ni kimwe twari tuzi ko amavubi ari butahe kuko gutsinda nicyo twasabwaga urumva byari bigoranye byari bimeze nk'aho turangije umwaka kubera tukirangiza umwaka ntabwo twigeze twishima bimeze gutya byari biteye ubwoba bishimye abanyerondo abapolisi abayobozi baraza bafite amanyenyeri badukura mu nzira turanga turakomeza turishima abishimira intsinzi y'ikipe y'igihugu amavubi bakavuga ko muri rusange batirengagije ko icyorezo covid cumi n'icyenda gihari kandi cyane abagiraho ingaruka ku rundi ruhande mu magambo yabo ngo ibyishimo birahenda kandi ntibaherukaga kwishima ntabwo twirengagije gahunda za leta ntabwo twirengaje kurwanya icyorezo ahubwo ibyishimo birahenda Kandi natwe twishimye tutitaye ku bindi turavuga ati kiba kibi ariko ibyishimo ntaho biri kuko twabibonye umunsi umwe ejo dushobora kubibura ariko akanya kamwe tubonye tugomba kukabyaza umusaruro kovide ni indwara ihangayikishije isi ndetse no muri bihugu byacu bya afurika hariho ku nsinzi y'u rwanda pe singiye kubeshya nk'aho i nyamirambo twibajije se wa mugani kovide bamwe barabona ko iriho abambaye ibituza bafanaga ubupfukamunwa ngo sinzi naho bari buri kuko ntabwo umuntu yavuze induru ive muri metero imwe igere muri metero wenda mirongo itanu yambaye agapfukamunwa ku batagiye mu mihanda nabo bakurikiraniraga hafi byabaga bakemeza ko koko uku kwirara mu mihanda ku babikoze byari bifite ishingiro bavuga ko ikipe yabo itakunze kugira amahirwe yo gutsinda kenshi bikabababaza ni ikikwereka umubabaro bari bamaze igihe bafite ku buryo ibyabaye byabatunguye bigatuma aho bari bari wabonye ko n'abari bambaye amayesuwime n'abari bambaye uko mbese umuntu yabyutse ajya kureba uriya mupira ni agahinda kamuvuyemo arasohoka ajya hanze ndetse bamwe bumvaga ko banifuza bakavuga bati nidushaka mutujyane kuri stade turare muri stade nibura turuhuke ariko twumve twishimye kubera ibyabaye bashingiye no ku mibare y'abandura icyorezo covid cumi n'icyenda imaze iminsi izamuka cyane kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka abashinzwe guhangana n'icyorezo covid cumi n'icyenda bafite impungenge ko ubwandu bushobora kurushaho kwiyongera nibyo muganga meneras nkeshimana uri mu itsinda rishinzwe guhangana na covid cumi n'icyenda yasobanuriye ijwi rya amerika impungenge zirahari kuko aho kugira ngo abantu bishime bizihirwe n'iyo nsinzi ariko bagumye hamwe babizirikane ku mutima byabaye nk'ibibarenga basa nk'abarenze ku ngamba zo gukumira covid cumi n'icyenda ibyo rero bishobora kutuzanira ingaruka nabo bazabyibonera ngira ngo biranababera isomo ko icyorezo hari byinshi gituma tutagombye kujyamo kabone niyo byaba ari insinzi zitunyuze cyangwa zidusaga umutima muganga menerasi nkeshimana kandi agasaba ko abishimira insinzi muri ibi bihe n'abakora ibindi bitemewe bagombye mbere na mbere kuzirikana ingamba zo kwirinda iki cyorezo gikomeje kuyogoza abatuye isi ese ejo cyangwa ejo bundi abo bishima ikipe y'amavubi nitaha igasanga twarabashyinguye ntacyo bizaba byaratanze n'amavubi kandi aramutse abonye ko insinzi ishobora guhinduka ikibazo nayo bishobora kuyafekita bigatuma na porofomansi yabo ijya hasi kuko mu bintu bya kovide nta muntu n'umwe uzirikana ingamba za kovide cumi n'icyenda uba ushaka kuba impamvu yagusha mugenzi we nta nsinzi ubundi yagombye guhinduka ikibazo ni byiza turabyishimiye ndetse bazakomeze batsinde ariko uburyo tubyitwaramo buzatume twese turokoka iki cyorezo cya covid cumi n'icyenda ibi biriho mu gihe imibare yatanzwe n'inzego z'ubuzima mu rwanda kuri uyu wa kabiri ku banduye covid cumi n'icyenda bashya bigaragara ko nta kindi gihe yigeze igaragara kuva iki cyorezo cyaduka ku butaka bw'u rwanda ku munsi umwe gusa habaruwe abantu magana atanu mirongo irindwi na bane mu gihugu hose mu mujyi wa kigali honyine hari magana ane mirongo ine inzego z'ubuzima zigasobanura ko umujyi wa Kigali ufite umwihariko bitewe n'ubucucike bw'abawutuye basobanura kandi ko ubwiyongere bw'iyi mibare buri guterwa n'uko abaganga barushijeho gusanga abaturage aho bari aho bishoboka umuryango ku wundi bakabapima icyorezo bigatuma n'abatarabonaga uko bipimisha barushaho kumenyekana eh bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita shoti wayivuzi kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
impunzi z'abarundi zigera kuri magana arindwi na mirongo itandatu zasubiye iwabo zivuye mu nkambi ya mahama iri mu burasirazuba bw'u rwanda kuri uyu wa gatatu kugeza ubu impunzi z'abarundi zatashye zivuye mu rwanda zirarenga ibihumbi icumi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wirikaneza yakurikiranye iyo nkuru albert ruremesha yari yahunze mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu uwo mugabo aturuka muri komine bugabira intara ya kirundo mu buraruko bw'uburundi agishika yabwiye abanyamakuru bari bahari ko anezerejwe cyane no gutahuka mu gihugu c'amavukiro akizigira ko agiye kwakirwa neza turaryohewe cyane turanezerejwe n'ukuntu tuvuye mu gihugu atari cyacu bikaba binababaje kumara imyaka itanu yose kandi mu gihugu cy'iwabo umunezero urumva ko ari ntangere ntabwo ndabuze ko ndabivuga ikitunezereje cyane ni uko uh, leta y'uburundi yatwemereye gusubira mu ruhongore nk'uko mama babivuga igihugu cy'amavukiro nta kindi kibazo kikiruta ubu yahoze ari umwarimu wa leta asigura kuko we na bagenzi be bazofatwa biri mu bizotuma abasize inyuma nabo nyene bafata umwanzuro wo gutaha niya nyakira mbere nafise bagenzi banje basigayeyo nabo barifuza kuza buri we nakigwa nkakigwa neza turavugana ubuhinga bwaraje bwa none nababwira nti narakiriwe namwe nimuza bazobakira Fania ndayishimiye nawe nyene yari yahunze yava mu ntara ya Kirundo yashimishijwe rwose no kubona biwe baje kumusanganira ku mupaka wa Gasenyi Nemba agasaba gufashwa mu mwanya wa mbere nanezerewe cyane bivanye n'ukuntu nabonye inshuti zaje kunyakira nishimye cyane nsubiye kubona ubutaka bw'uburundi icyo nipfuza nka cyane cyane ku bantu duhungutse mwoduha intango mukaduha ibintu by'ibanze byo guhera ko umushinga w'iterambere kandi ikindi nipfuza ni uko ntosubira guhuzahuza mpunga salvatore rwasa nawe ni imvukira ya komine busoni mu kirundo nyene yaheruka gukubita ijisho uburundi no guhonyoza ikirenge ku butaka bw'ico gihugu kwa mirongo ibiri n'umunani ukwezi kwa gatandatu ibihumbi bibiri na cumi na gatanu amenyesha ko kiretse abana babiri yaronkeye mu buhungiro biyongera kuri bane yahunganye iyi myaka yose ayifata nk'imvaha gusa atangura avuga icari catumye atakomoka je nkaba nari nahunze ndavye icuka cari kibi kitari kimeze neza mu burundi kubera gutinya nagiye mfise umuryango w'abana w'abantu bane ariko uno munsi ntashe mfise umuryango w'abana batandatu igitumye rero je nifuza guhunguka nuko nabonye ko mu gihugu cacu hari umutekano usesuye ikindi kandi nuko atamugambi w'iterambere n'umuntu ashobora kuwushikako ahamagarira leta kwihutira gusubiza mu vyabo ababitwawe na cane cane amatongo ico nosaba leta ni uko cane cane yogira imigambi cane cane y'iterambere na cane cane ku bantu bariko barahunguka ku bantu bataye igihugu na cane cane mu kwiyubaka kubera hari ibintu byinshi bashoboye guhomba ego no kubafasha cane cane nko mu kubarosa ikintu c'intango bashobora guherako kandi ikindi nacyo bakabatunganiriza nk'utongo twabo baba barasize uravye nk'igihe nk'iyo myaka itanu nk'abantu bamwe bagiye barabakoreramwo na cane cane ko benshi ico gihe kirabatevya guhunguka no kubabwira ngo nta matekano hari kubera baza gutora ya matongo yabo bariko barakora ya matongo yabo imyaka itanu yose ata kintu na kimwe bigeze bahanya abantu rero uno munsi bakababwira yuko ata mutekano hari kugira ntibashikemo bya bintu byabo bagume babyegisurata canke bayikoreramo rwasa yemeza ko inyuma yiwe hasize abatari bake bifuza gutahuka wiyandikishije nko muri uku kwezi ukazoboneka haciye nk'amezi abiri nicyo kintu kiriho kirabatevya n'abandi rero bafise imyumvire batarashobora kujijuka bamwe bamwe bivanye n'imyumvire n'ibintu bimwe bagenda bumva canke nk'abo bantu basigaye mu matongo babwira ngo nta mutekano ntibiradadanuka benshi nuko bameze ariko bariho kandi baranize hariho n'abariko bariga rero gushika uno munsi rero bafise iciyumviro abafise iciyumviro n'abandi batararonka ico ciyumviro Olivier Kayumba umunyamabanga yamaho muri minisiteri ishinzwe gukinga ibiza ikaba inaraba ivyerekeye impunzi mu Rwanda arahumuriza amaze kuronka ico ciyumviro n'abatarakironka ko atanumwe atazotunganirizwa uko avyifuza ni abarundi bashaka gutaha amategeko mpuzamahanga n'amategeko y'u rwanda arabemerera iyo bifuje gutaha bashobora gutaha bahoze bataha kuva bibiri na cumi na gatanu kugeza uyu munsi uretse kovide abifuza kuguma mu rwanda tuzakomeza tubakire umutekano w'abarundi bari mu rwanda ndetse nk'abandi banyarwanda bose umeze neza nta kibazo kuva mu kwezi kw'indwi umwaka uheze gushika ubu burundi bumaze guhungura abarundi bagera ku bihumbi mirongo itatu na bine n'amajana indwi na mirongo ibiri na batatu nk'uko ibitigiri vy'ubushikiranganji buraba impunzi mu gihugu bivyerekana ababa ibihumbi mirongo ibiri na bine baje bava muri tanzaniya barenga ibihumbi umunani n'amajana atandatu mu rwanda mu gihe abarenga igihumbi n'amajana ane batahutse bavuye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo amajana atatu na mirongo itanu n'umwe bavuye mu buganda mirongo itandatu muri kenya bane nabo bavuye muri zambiya umwe nawe ahunguka avuye mu gihugu ca malawi mu karere k'ibiyaga binini vya afurika n'umuryango wa afurika y'ubuseruko yase haraca harurwa impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi amajana atatu na cumi abenshi muri bo bahunze injyane zaturutse ku kindi kiri kiringo ca nyakwigendera perezida Pierre Nkurunziza cateye imari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu Eroge Wikaneza Ijwi ry'Amerika mu burundi ubuyobozi bw'umujyi wa bujumbura burimo burasenya amazu y'ubucuruzi n'uburiro buto buto buvuga ko atujuje ibisabwa mu myubakire yo mu mujyi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika pierre clave niyo nkuru uri i kigali mu rwanda
aho ni ku ibarabara ryitiriwe amagara y'abantu avenue de la sante gushika ku isoko ya ruvumera muri zone ya bugenzi hagati mu gisagara ca bujumbura abakozi b'igisagara ca bujumbura bariko barasambura amwe mu mazu agizwe n'ayo kudandarizamwo amakiyosiki hamwe n'uburiro buto buto bene ayo mazu nabo nyene barimo mu bisamburirako kugira ngo barabe ko hari ibikoresho na bikeya bobika kugira ngo bazobikoreshe hanyuma ayasambuwe agwiriyemwo ayubakishijwe imbaho ibiti n'ivyuma ubuyobozi bw'igisagara ca bujumbura busigura ko bushaka gusukura no gushariza amabarabara n'igisagara gutyo ko amazu yose yubatswe ku buryo butemewe n'amategeko ayubatswe hejuru y'imifurege itwara amazi no hejuru y'insinga z'amatara ko ategerezwa kubomogwa naho biruko bene ayo mazu bobo bavuga ko barenganijwe abandi bakemeza ko batigeze bahabwa ikiringo gikwiye co kubagabisha mu gihe baje guhindura amasezerano hataragera baratugabisha mu kiringo cyanditswe n'amategeko rero twebwe ikete generali rose ry'iminsi itanu generali rose rya kete iminsi itanu none iminsi itanu nange ko ndarondera iyo nja gupanga ariko ubu ndabishyira hehe ndahomvye jewe icyo nzi ni ukwitura ubutungane kontra yacu ntirahera hajya haranditsemwo yuko mu gihe bashaka kutwirukana turavugana mugabo bapfuye kubikora ntibigeze baduhamagara baduhe intumbero kuko iyi ni leta ya twese mfite iyi kontara bari kuza bakambwira cyangwa bakazana ikaratasi yo kwanira kontara ngabimenya ayo kuza burisikema bagasiga babomora mfite amakaratasi kandi ndiya regiriyema icyo ndabasaba ntibakurikiza amategeko iyo narubatse espace vert kandi manda la meri sinari kurinda kuvuga me naje muri meri turanegosiya na romere turagira vyose tureza barasinya konti umusitanteri wa komine muha renovasi ndagigaya iyo zone ya buyenzi irimwo ari nawe ahagarikira ibikorwa vyo gusambura ayo mazu kuva kuri uyu wa kabiri no kuwa gatatu amenyesha ko uzokumva ko yarenganijwe yomwitura turashaka kubamenyesha yuko bibabaje wagomba turasaba n'imbabazi abenegihugu kuko turabona neza yuko hari abo byababaje mugabo ni ukubitahura kuko kugira ngo ushikire intumbero wihaye utegerezwa gufata ingingo zikenewe kugira ngo wishikeko utu tuzu twari twubatswe mu bibanza bitagenewemo kubakamo nicyo gituma twafashe ingingo turabaha akanya gakwiye hari haheze nk'iminsi hafi icumi tubandikiye amakete bose kugira tubamenyeshe yuko ibibanza atari byo kubakamo ahubwo ari byo gukurwamo abo rero bavuga ko bafite amasezerano n'ubu ibiro biruguruye bazoza hama turabe ko by'ukuri ayo masezerano yarakurikije amategeko uwo mutware avuga ko ababyifuza muri abo bazoca barondererwa ahandi bakorera ibikorwa byabo by'ubudandaji abakeneye ibibanza byo kudandaza amasoko arahari ibibanza byo kudandarizamwo biriho bagende badandarize mu masoko mbere aho bishoboka tuzobafasha kugira ngo baronke aho bakorera mugabo atari mu ibarabara ubuyobozi bw'igisagara ca bujumbura bwemeza ko gusambura amazu yose yubatswe mu buryo butubahirije amategeko cane cane ay'ubudandaji bizobandaniriza no mu yandi mazone n'amakaritsiye ya bujumbura pyeklave n'inkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote ya rodoravwa de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo cyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo yo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo cyenda na kane n'ibice bine radiyo kominote la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mu mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru uwashyize hamwe aya majwi ni fatuma alimasi karara amakuru yarahagarariwe na etienne karekezi naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema wabafashije kuyakurikira mbasezeyeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.